muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza ni thomas kamirindo ubasuhuza uyu munsi ni kuwa kabiri tariki ya makumyabiri na gatandatu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi radiyo ijwi rya amerika mwumva ni kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho ku maradiyo yanyu ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu l'avortement doit être médical abapfumu ntibarimo ngo babyaze bamwe babyariza abantu mu miringota aho hose mu makawa abo no mu ntoki abo ntabarimo ko mu rutoki ntabwo ari kwa muganga uyu ni evode uwizeyimana umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera mu rwanda ku birebana no gukuramo inda ni mu makuru yo mu biyaga bigari amakuru kandi ni noheri abakirisitu b'isi yose bijije ejo ku wa mbere ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika inshuti zacu nk'uko mubizi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi uyu munsi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na oriyane itangishaka
urakoze cyane thomas kamirindi ndabaramukije mwe mwese muduteze amatwi mu kino gitondo cy'umunsi wa kabiri tuyahereye amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kongo mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo abagizi ba nabi baraye baturiye inzu n'inyubakwa ziri mu itongo ry'umukuru w'igihugu cya kongo joseph kabila bongera barica umupolisi yari ahari perezida kabila ntiyarari kuri iryo tongo riri hafi y'ikigwati cya musenene kandi ntibiramenyekana neza uburyo uyu mupolisi yari ahari yishwe ntawe uriyitira icyo gitero ariko umusirikare wa leta yabwiye intaramakuru y'abafaransa y'uko bagiriza icyo gitero abagwanyi b'abamayimayi yavuze kandi ko abo bagizi ba nabi babanje gusahura ibyari muri izo nyubakwa imbere yo kuyiturira handi naho ku munsi wa mungu abagwanyi ba el shabab bakorera muri somaliya bagandaguye abantu batanu harimo n'umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'itandatu abo bagwanyi bagiriza abo bantu kuba basumira urusaku abasirikare ba leta ya kenya aba leta ya amerika n'aba leta ya somaliya uwo mwana w'umuhungu n'abagabo bane bagandaguwe ku mugaragaro hakoreshejwe inkoho mu kigwati ci idale ku birometero mirongo itandatu mu bumanuko bw'ahitwa baidowa ni nyuma y'aho umucamanza wa elshababu abaciriye urubanza avuga ko bemeye ibyaha bagirijwe elshababu imaze kwica ku mugaragaro abantu mirongo ibiri na babiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi icyenda muri bo yabagirije ku byagirizo byo gusuma urusaku abandi bagirijwe ibyaha birimo gufata ku nguvu n'ayandi mabi ajyanye n'ubushirashuzi hamwe no konona amatungo tukiri muri afurika ejo ku wa mbere umushikiranganji wa misiri yajejwe imigenderanire n'amakungu yafashe urugendo aja muri etiyopiya mu biganiro vyerekeye umugambi uvugwa ko vyinshi igihugu ca etiyopiya gifise wo kubaka urugomero ku ruzi bahuzako na misiri rwa nila ni mu gihe leta ya misiri ifise amakenga menshi y'uko urwo rugomero rushobora gutuma misiri igira ibibazo vy'amazi umugambi wo kubaka urwo rugomero watumye haba icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri misiri ivuga ko amasezerano bagiranye n'ibihugu bitatu bihuriye kuri urwo ruzi ibaha uburenganzira bw'ibice mirongo umunani n'indwi ku ijana vy'amazi y'urwo ruzi kandi ko bafise uburenganzira bwo guhagarika imigambi yose yokoregwa kuri urwo ruzi amakuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya hano ku iradiyo ijwi rya amerika igihugu ca guatemala muri amerika y'epfo ejo ku munsi wa mbere cabaye ica mbere gukurikira amerika mu ngingo yayo yo kwemeza yuko yeruzalemu ari umugwa mukuru wa isirayeli perezida wa guatemala jimmy morales yanditse ku rubuga rwa twitter yiwe yuko yahaye uburenganzira n'amabwirizwa umushikiranganji wiwe ajejwe imigenderanire n'amakungu yerekeye ibikorwa byo kwimura ambasade yabo muri Israeli ngo ishigwe i Yerusalemu. Guatemala ni kimwe mu bihugu umunani byifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu itora ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku kibazo cy'umugwa mukuru wa Israeli. Ibindi bihugu byifatanyije na Amerika harimo Israeli, Honduras na Togo. mu itangazo yasohoye umushikiranganji wa palestina ajejwe imigenderanire n'amahanga yaraneguye avuga ko ico cemezo ca guatemala giteye isoni kandi giteye kubiri n'amategeko ahandi naho umushikiranganji mukuru wa israel benjamin Nenyata- netanyahu yanditse ku rubuga rwa twitter yiwe ati imana iguhezagire mugenzi wanje perezida morales n'ibindi bihugu navyo nyene bigiye kwimura ambasade yavyo i yeruzalemu ati kandi iyi ni intango ejo kandi ku munsi wa mbere e, nyene zipi hotoveli umushikiranganji wa israeli i- ajejwe imigenderanire n'amakungu yatangaje ku iradiyo yuko bari mu biganiro n'ibihugu bishika kuri cumi bifise umugambi wo kwimura ambasade zabo i yeruzalemu ni nyuma y'aho amerika yemeye icesi yuko ari wo mugwa mukuru wa israeli hotoveli yasubiyemwo avuga ko itangazo rya donald trump rizotuma n'ibindi bihugu vyimura ambasade yavyo Hoteveli ntiyavuze ibihugu ibyo ari byo ariko radiyo yacishije ko iryo tangazo yavuze ko amakuru bakuye mu bategetsi bamwe bamwe avuga ko bimwe muri ibyo bihugu biriko biriyumvira kwimura ambasade zayo i Yeruzalemu ni Honduras, Philippines, Romania na Sudani y'Epfo. Ivyo bibaye mu gihe ibice bi- bibiri kuri bitatu vy'ibihugu bigize ONU vyose vyatoye ukudashigikira ingingo ya Donald Trump y'ukwemeza yuko koko Yerusalemu ari umugwa mukuru wa Israeli. Ivyo vyerekanye yuko ikibazo ca Yerusalemu kizokemuka biciye mu biganiro vy'umwumvikano. ahandi naho abashikirizwa manza n'abanyepolitike muri Turkiya baragabisha ko itegeko rishasha ryerekeye ibihe bidasanzwe mu gihugu bishobora guteza uruhagarara iyo niyo makuru twabateguriye mubandanye mwumviriza radiyo ijwi aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook voa radiyo yacu amakuru yo mu biyaga bigari ejo ku wa mbere abakristu bose b'isi bijihije noheli mu rwanda se bo bayijihije bate umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yagiye gusura akarere ka kamonyi aganira n'abaturage ajya kandi n'i nyamirambo ya kigali aganira n'abana bo mu muhanda bita mayibobo
muri za kiliziya no mu nsengero abakirisitu b'ingeri zitandukanye kuri uyu munsi bizihizaho umunsi mukuru wa noheli bamwe baraye mu bitaramo byo kuwizihiza abandi babukereye kandi bafite impamvu ikomeye ishingiye ku myemerere ya buri umwe kuri uyu munsi kubera icyo ubibutsa nk'uyu mukecuru wabibwiye ijwi rya amerika mu murenge wa rundi kamonyi mu majyepfo y'u rwanda ivuka rya yezu bivuga kugira ngo twibuke ivuka rye twizihirwe tunezerwe uyu munsi twakeye birenze ni ukugerageza gukundana kuko ari imana idushakaho nidukundana nta kizadushobora satani nta izaburaho iki muri rusange ariko kuri iyi nshuro abanyarwanda urabona ko basa n'abakonja ahanini kubera bavuga ko bafite ibibazo by'ubukene nk'aba bahisemo kujya mu kazi twabasanze ku gikwa bubaka mu murenge wa runda
hari ubukene nyine mu kigaragara none yaba ko dukize natwe ubu ngubu ntabwo tuba tuba twagiye kwishima none ubwo ntabwo muri bumenye ko yabayeho bimeze bite Aha turabizi ko noheli yabayeho ahubwo turimo gusenga ngo turebe ko yatugeraho natwe ibasange hano ku gikwa Mm. ibi ngibi birasanga mu buzima kandi bigomba kubaho kuri noheli burya umuntu ashimishwa na noheli ari uko afite icyo yishimanaho iyo ari ntacyo rero ikidushimisha ni akazi winjiye mu miryango urasanga bamwe mu bafite ubushobozi bateguye mu buryo butandukanye mu masaa mbiri za mu gitondo yuzwi ku izina rya mama debora ku kamonyi n'abagize umuryango bari bamaze gufungura bitegura kujya gusenga ndabyutse ndacana saa kumi n'imwe nari ndi mu gikoni dore mbese do wabibonye ariko buriya n'umwana utari uhari wari wagiye ku murimo ndi umworozi yari yagiye gushaka ubwatsi bw'inka asanze tumaze kurya inyama rero n'umuceri n'igitonore mu yandi magambo ndumva ibintu ni sawa ibintu ni sawa nta kibazo tugiye gusenga
ni ukuvuga ngo umunsi wose urirwa umeze ute ndi kumva niyumvamo amahoro n'umuryango wanjye ndetse n'abaturanyi n'abavandimwe ndetse nawe mwifurije noheli nziza umwaka mwiza nawe bibe bityo murakoze kuri uyu munsi wa noheli bazirikanye n'abatari bubone kuri ayo mafunguro ndabona rero n'amashaza muri gutonora aya mashaza rero nayo ubu urabona natetse ibitonore n'inyama nekereje guha n'abandi bantu batabashije guhinga badafite ubushobozi bwo kuba babonye izo nyama ubu ngiye kuyaha bagenzi banjye nabo babeho neza kuri uyu munsi wa noheli uretse bizihiza uyu munsi wa noheli kuko ari abakirisitu hari n'abasanga umunsi nk'uyu mwaka werekeza ku musozo ari umwanya mwiza wo kwisuzuma kugira ngo babashe gutangirana ingamba nshya mu mwaka mushya ku munsi nk'uyu kandi ngo kwishimisha ntibivuze gusesagura ikiriho ubu ngubu abantu twamenye ubwenge kera umuntu yajyaga agenda agafata nk'ibihumbi ijana akabitsinda mu ibare nyamara kubitsinda mu ibare ugasanga ejo arimo arasabiriza kandi yarapfushije iki amahirwe gusa wagafashe bityo ukabijera neza nayenda ko ejo n'ejo bundi abana bagiye gutangira siko bimeze tugomba kurya ariko tukanajera kuri uyu munsi wa noheli urabona ko ikiribwa cy'inyama cyitaweho bigaragara ku buryo amabagiro hafi ya yose bagerayo ugasanga imirongo iracyari miremire babyiganira kugira ngo babone ku kaboga mu kureba uko ingeri z'abanyarwanda zitandukanye zumva cyangwa zizihiza umunsi mukuru wa noheli ijwi rya amerika yanarebye ku bana bo mu muhanda inyamirambo mu mujyi wa kigali saa saba z'ijoro buri umwe yari afite igicupa cya kori ku munwa twababajije icyo bazi kuri noheli noheli nyine ni- ni umunsi mukuru nyine wacu wizihiza ku mwana wese nyine ya- yavutse ubuse wamenye ko yavutse ntabimenye yavutse saa sita z'ijoro wabibwiwe n'iki ko wari uri ku muhanda yarize yaririye hehe ko nta radiyo mufite ku muhanda babicishije kuri radiyo none se ubu murataha ryari dutegereje imyaka hari barayibaha ryari se mu kanya mu kanya mu kanya ubu bigeze saa saba ntimurabona imyaka saa saba z'ijoro murayibona gute ibiryo Mm.
turarembera tukabigurana Mu- mubigura gute nyine iyo umuntu afite amafaranga uriya musaza aka- akamuha ibiryo baba basigaje mubyita ngo iki ibyo biryo umusigi aba bana bo mu muhanda bazwi nka mayibobo buri umwe aba afite akazi na bagenzi be bamumenyeraho yabanyita namukada mukwe nibereho ariko bahita umwana wo mu muhanda navukiye mu biryogo sinari narya ibiryo byo- byo mu isafuriya Eh, kuva navuka wowe bakwita akahe kazina ko mu nshimira imana ariko banyita seburigage seburigage seburigade kubera iki kubera mfungwa cyane ibyo bakora byose ba mayibobo barangwa n'urukundo hagati yabo ariko umva nabonye mukundana we yewe fande twebwega turakundana turi abana beza urura rukundo mwarukuye herewe urukundo Mm.
abana bo mu muhanda reka tugomba gukundana kuko twese byatuzanye n'iki ni ugushaka umugati none muri noheli rero muri burya iki noheli Mm.
buriya nk'ejo buriya ntabwo tuzanywa ko ahubwo turabyuka tujya ku mazi dufure duse neza nyine subuye turazinduka tujya mu bipangu byanyu twagira ati noheli noheli noheli noheli yabaye muduhe umuceri turye kugeza ubu haba nijoro ndetse n'amanywa urabona ko umutekano urinzwe ku buryo bugaragara ubutumwa bw'igipolisi cy'u rwanda burifuriza abanyarwanda noheli nziza n'umwaka mushya ariko bunibutsa ko bagomba gukurikiza amategeko uko bikwiye cyane abakoresha imihanda nk'abashoferi ngaho rero abari mu minsi mikuru ya noheli mukomeze munogerwe n'izi mpera nziza za bibiri na cumi na karindwi aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
noheli ni no mu nkambi z'impunzi abarundi bahungiye kamanyola muri teritwari ya walungu mu ntara ya kivu y'amajyepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bashimiye imana ko barokotse ubwicanyi bwakozwe n'igisirikare cya kongo ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa cyenda gushize vedasito ngabo araduhiye inkuru
ubwo isi yose yizihizaga umunsi mukuru wa noheli impunzi z'abarundi zikambitse mu kamanyura nazo zizihije uyu munsi mukuru zishima imana binyuze mu ndirimbo n'amasengesho dore ko zari zifite byinshi byo gushima bikurikiranye n'ubuzima butari bwiza zivuga yuko zanyuzemo muri aya mezi anashize ubwo inzego zishinzwe umutekano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zarasaga impunzi zirenga mirongo itatu na zitandatu mu kamanyura turiko twi- tuyininahaza tuyihimbaza du- dusenga dusenga dushimira imana tugejeje ngaho urabona ko twaciye muri byinshi abantu ba- byadushikiye batwishe cyane abandi bakaraswa abandi bakaba ibimuga rero kuba dushyitse kuri uno munsi wa noweli twe turashimira imana cyane turakayininahaza tugasenga ngirozari abana barahaze turabaronza n'umuceri urabona nk'ikintu cy'umuceri mu buhungiro ko gitoranye twiteguye neza kuva hirya y'ejo gushika n'ejo baduha amazi akwiye baratubwira ati uwo munsi nta modoka izaza kubavomera ubu nta kibazo dufise twebwe turanezerewe usibye kuba izi mpunzi zarahuye n'ikibazo cyo kwicwa hari izindi zifite n'ikibazo cyo kuba zizihije umunsi mukuru wa noheli zitari kumwe n'imiryango yazo kubera yuko hari imiryango yaziteye umugongo bitewe n'uko zigendera ku myizerere ishingiye ku muhanuzi ngendakumana ezebiya twebwe dusa n'abahebwe n'imiryango ahanini kuko batemera yuko dukurikira imana benshi bavuga ngo twarataye inzira ngo twarataye umurongo ntikiri ko dukurikira imana ariko twebwe turemeza ko dukurikira imana kandi dusengera muri ekereziya katolika ni ukuvuga ko nuwera ari umunsi mukuru uhambaye cyane mu buzima bw'umukristu nka twebwe abenshi barahebwe n'imiryango ko bavuga ko bataye umurongo imiryango isa n'iyatatanye usanga nk'umugore yarahunze atari kumwe n'umugabo umugabo agahunga atari kumwe n'umugore abana gutyo abenshi ntibari hamwe imiryango ntikwiye ndayisenga francoise aserukira impunzi zo mu kamanyura hari ubutumwa atanga ku bantu bicara bavuga yuko batandukanye n'imiryango yabo bahitamo kwicara mu buhungiro mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yezu yaravuze ati ugomba kunkurikira aheba byose agaheba umuryango wiwe n'ibyo atunze akankurikira twebwe rero twakoze uko kuko turazi ko turi ko dukurikira yezu ntituraba uwo turi uwo twasize ahubwo ucuraba uwo muri kumwe ukamufata nk'umuvukanyi kuko muribuka yezu ariko aravuga ati bene wanyu bariko barakurondera na nyoko wawe yavuze ati bene wacu naba bumviriza ijambo ry'imana tumenyeshe yuko izi mpunzi z'abarundi zo mu kamanyura zigera ku bihumbi bitatu zanze ingingo ya leta ya kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi hse yo kuzibarura hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga kubera bunyuranyije n'imyizerere yazo redatsengabo ku bw'ijwi rya amerika kamanyura ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
abayobozi ba kiliziya gatolika y'u rwanda baramagana icyo bita icyorezo cy'ubusambanyi bwugarije igihugu no gukuramo inda asumuta kaboyi araduha ibindi bisobanuro mu itangazo ryashyizweho umukono n'abepiskopi gatolika bose bo mu rwanda rigira riti muri iki gihe twugarijwe n'icyorezo cy'ingeso mbi y'ubusambanyi gifite ingaruka zibabaje ku buzima bwa muntu ku muryango ndetse no ku gihugu imwe muri izo ngaruka ni ugutwara inda n'igishuko cyo gushaka kuyikuramo babifashijwemo n'amategeko agenda arushaho koroshya ibihano by'abazikuramo abepiskopi gatolika bo mu rwanda bavuga ko bibutsa ko gukuramo inda ari icyaha gikomeye kuko ari ukwica umuntu w'inzirakarengane nta mpamvu mpamvu n'imwe ishobora kuba urwitwazo rwo kuvutsa ubuzima umwana wasamwe abepiskopi bo mu rwanda bakomeza bavuga ko ubuzima bwa muntu ari impano ikomeye y'imana rurema bugomba kubahwa no kurengerwa kuva agisama iri tangazo rikomeza rivuga ko gukuramo inda atari igisubizo gikwiye cy'ibibazo bihari muri iki gihe ahubwo bitera ibikomere bigira n'ingaruka ku buzima n'urukundo bw'abashakanye kiliziya ikomeza ivuga ko icyaha cyo gukuramo inda ari ukwica umuziranenge udafite uburyo bwo kwirwanaho kandi kenshi akavutswa ubuzima n'abari bafite inshingano zo kumurengera nk'ababyeyi cyangwa abashinzwe kubungabunga ubuzima muri rusange ababepiskopi bavuga ko hari isano ikomeye umubyeyi aba afitanye n'umwana yasamye ko agomba kurengera ubuzima bw'umwana we uko yaba yarasamwe kose itangazo rivuga ko gukuramo inda by'umwihariko ku baziterwa bakiri bato bigira ingaruka mbi nyinshi abepiskopi bo mu rwanda bahera basaba abarebwa n'iki kibazo bose cyane cyane abiga bakanashyiraho amategeko igihugu kigenderaho abakora mu by'ubuvuzi n'umuryango nyarwanda muri rusange kudahurwaho icyahungabanya cyose ubuzima bwa muntu kuva gisamwa uru rwandiko rw'inama nkuru y'abepiskopi bo mu rwanda rusohotse mu gihe mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda muri komisiyo ya politiki bamaze iminsi mike barangije gusuzuma umushinga w'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda harimo n'ingingo ivuga bemerewe gukuramo inda iyi ngingo igaragaza ko nta buryozwacyaha bubaho mu gihe uwakuriwemo inda ari umwana kuba uwakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato kuba uwayikuriwemo yarayitwaye nyuma yo gushyingirwa ku gahato kuba yarayitewe n'ubu bafitanye isano ya hafi kujya ku gisano cya kabiri mu zindi mpamvu zishobora kuzajya zituma ukuramo inda adafatwa nk'uwakoze icyaha mbere y'amategeko harimo kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite iki gitabo kivuga ko gukurirwamo inda bikorwa na muganga wemewe na leta iyi ngingo abantu banyuranye ntibayivugaho rumwe mu gihe abepiskopi bamaganye cyo gukuramo inda hari abandi basanga gukuramo inda byafasha abatewe inda bavugwa n'itegeko uwa mwana utishoboye uri hanze ya kigali cyangwa ufite ubushobozi bukeya arabikora mu buryo bwa gishenya arakoresha ya sabune ya duserine arakoresha bya biti by'imyumbati avuguta imiravumba byose abikore ejo ajye kwa muganga ahure n'ibyo bibazo kugira ngo bifashe uyu mwana w'umunyarwanda yaba ari ubishoboye ndetse yaba ari n'utishoboye hari obuserivasiyo yatanzwe na komisiyo afurikene de droit de l'homme et du peuple aho bavuze ko ikibazo gikomeye muri afurika mu bijyanye na za grossesse non désirée cyane cyane icyo kibazo gikunda kugaragara mu bana b'abakobwa ko ari ikibazo gikomeye isaba ko ibihugu ko bigomba kotoriza avorutema y'abana igihe bibaye ngombwa kumubuza ari na za jurisprudensi ngiye kurangiza jurisprudensi mu rwego rwa nations unies basanze yuko kubuza umuntu gukuramo inda wabaye victime wa viol cyangwa deturnement ubwabyo
ubwo abagize iyi komisiyo basuzumaga uyu mushinga umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera wizeye imana evode yagaragaje ko guverinoma ishyigikiye iyi ngingo laborutoma duwatetre medikari abapfumu ntibarimo ngo babyaze bamwe babyariza abantu mu miringoti aho hose mu makawa no mu ntoki abo ntabarimo ko mu rutoki ntabwo ari kwa muganga turazi randevu zo kwa muganga ushobora gusaba randevu n'umudogiteri ukazamubona hashize ukwezi ujya hariya batari kuri opitari militeri batazaza kuri fayisari nyuma y'ukwezi mu iteka iteka rizasobanura rivuge ngo umuganga wemewe na leta cyangwa umuganga uvugwa mu itegeko bivuze iki gikurikira usibye izi mpamvu zemerwa n'itegeko umuntu wese ukuramo inda ubundi aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu naho umuntu wese ku bw'uburangare cyangwa umwete muke utuma umuntu akuramo inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana atatu ariko atarenze ibihumbi magana atanu cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano iyo gukuramo inda biteye urupfu uwakuyemo inda yaba yabyemeye cyangwa atabyemeye wakoze icyahanishwa igifungo cya burundu abepiskopi gaturika bo mu rwanda bavuga ko bazakomeza kuganira na leta y'u rwanda kugira ngo harebwe uburyo ubuzima bwa muntu bwakomeza kubungwabungwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
igihe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yashikiriza imigambi ya leta yiwe ku vyerekeye igihugu ca iran mu ntango z'uyu mwaka yasavye ibihugu bicuditse na amerika kwifatanya nayo mu gufata ingingo zikomeye zijejwe kugwanya ibikorwa vya iran vyo guhungabanya umutekano mu karere ivyemezo kuri ivyo bikorwa biherutse kwerekanwa i washington dc igihe niki hari aserukira leta zunze ubumwe za amerika mu ishirahamwe mpuzamakungu onu yashikiriza ijambo i Washington ari imbere y'ibisigarira vya misile yavuye muri Irani. Ambasaderi Hari yatangaje ko ivyo ari ibimenyetso ntahinyuzwa vy'ikwiragizwa ry'ibigwanisho mu buryo budaciye mu mategeko bikorwa n'igihugu ca Iran. Avuga ko ivyo bigwanisho bikoreshwa n'imigwi igira ibitero ku bihugu bikorana na Amerika mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Nikki Haley avuga ko ivyo ari ibisigarira vya misile yarashwe n'abagwanyi b'abahuti avuga ko ivyo bigwanisho vyakorewe mu gihugu ca Iran birungikirwa abagwanyi b'abahuti mu gihugu ca Yemen. Muri ico gihugu iyo misile yararashwe itumberezwa ikibuga c'indege ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh, aho yashobora guhitana abasivili ataco bazira amajana n'amajana muri ico gihugu. Nikki Haley avuga ko ivyo bigwanisho vyose vyakorewe muri Iran vyerekana ko Iran iriko igagaza ku makungu atangaza ko ivyo vyemezo vyerekana ko Iran iriko ikokeza ingwano n'ivyiyumviro vy'intagondwa mu biciye kubiri mu buryo bugaragara n'ingingo z'urwego rw'ishirahamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ambasaderi wa Amerika mu ishirahamwe ONU Nikki Haley amenyesha ko ivyo vyemezo ari ntahinyuzwa kubera ivyo bigwanisho bifise ibimenyetso vyerekana ko vyakorewe muri Iran. amenyesha ko Iran yiyemeje kugeramira ubwumvikane bw'amakungu ku bijanye n'inyifato y'ico gihugu. Atangaza ko amakungu ategerezwa kuja hamwe mu kwerekana ibibazo Iran itera ku bijanye n'amahoro n'umutekano mu makungu. Asaba ibihugu vyose vyo kw'isi kwifatanya na leta zunze ubumwe za Amerika mu rugamba rumwe rwo kugwanya ibibazo bitegwa n'igihugu ca Iran.
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti zacu mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kandi mugire umunsi mwiza murakarama mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.